radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nongeye kubasuhuza muri kumwe na venuste nshimiyimana mu rwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu naho mu burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri dore ingingo nkuru twabateguriye muri repubulika ya demokarasi ya kongo abantu batari bake bakomerekeye mu myigaragambyo yari yateguwe n'amashyaka atavuga rumwe na leta abagore bakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka hagati y'uburundi na repubulika ya demokarasi ya kongo baravuga ko bahura n'inzitizi nyinshi ko botworohereza tuzi nk'abadandaji bakora urudandaza ruto ruto njyabuka mbibi kuko izi ntambamyi zose zigira twebwe abadandaji bato bato abadandaji banini banini baza ko zidashikira olive mutoni umucuruzi ingabo za isirayeli kuri wa gatatu zishe abantu batandatu mu gitero zagabye muri sisi jorodaniya ikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara ingabo za isirayeli kuri wa gatatu zishe abantu batandatu mu gitero zagabye muri sisi jorodaniya muri palestine biratangazwa n'ibiro ntaramakuru by'ubuyobozi bw'abanyapalestine wa fafide n'iyo ngabo iryo tororokanizo ry'amakuru ryatangaje ko indege y'ingwano ya Israel yarashe amabomu mu ikambi y'impunzi yitwa Nur Shams hafi y'igisagara ca Tulkarem. Igisirikare ca Israel catangaje ko cakoze igikorwa co kugwanya iterabwoba mu ikambi ya Nur Shams kandi ko inteko zaco zatewe n'umugwi w'abantu bari muri iyo kambi bakoresheje amabombe. Inteko za Israel zavuze ko indege y'ingwano yazo yateye umugwi w'abo bantu. Songeye ziramenyesha ko zahagaritse abantu cumi na bane mu gikorwa zakoreye mu ikambi ya Nur Shams no mu gisagara ca Hebron. Uruhagarara n'ubwicanyi vyariyongeye mu ntara ya Cisjordania kuva Israel itangwa ibitero vyayo mu ntara ya Gaza. Ubushikiranganje bujejwe amagara y'abantu buyobowe n'umugwi Hamas bwatangaje ko abantu barenga amajana atatu bishwe n'inteko za Israel mu ntara ya Cisjordania hamwe n'abanya-Israel bagereye muri iyo ntara.
ingabo za israeli zagabye kandi ibindi bitero by'indege by'intambara mu ntara ya gaza hari hashize umunsi umwe abategetsi ba israeli batangaje ko bagiye kwagura urugamba rwabo rwo kurwanya umutwe wa hamasi umuryango w'abibumbye woni uravuga ko uhangayikishijwe n'umutekano w'abasivile ingwano yabaye kuri uyu wa gatatu mu buraruko bw'intara ya Gaza ku ruhande rwa Israel yarimwo ibitero vy'inteko zigwanira ku butaka n'ibitero vy'indege z'ingwano inyuma y'uko inteko za Israel zinjiye mu bumanuko bw'intara ya Gaza mu gice ca Khan Yunis muri iyi ndwi abategetsi b'ico gihugu batangaje ko ziriko zija mu bice vyo hagati birimwo n'amakambi y'impunzi atari make ababa mu bice vyo hagati mu ntara ya Gaza batangaje ko Israel yakoze ibitero vy'indege z'ingwano hamwe na vya muzinga mu makambi y'impunzi yo mu bice vya Nuseirat, Magazi na Bureij hagati mu ntara ya Gaza. Ingingo y'igihugu ca Israel yo gukomeza ibikorwa vya gisirikare mu bice vyo hagati mu ntara ya Gaza yatumye ishirahamwe mpuzamakungu ONU ku munsi wa kabiri ryerekana impungenge zikomeye ku bitero vy'ico gihugu vyahitanye abanyapalestina ijana mu kiringo c'imisi ibiri muri iyi ndwi umuvugizi w'ibiro vy'ishirahamwe ONU bijejwe agateka ka muntu Sef Mugango ku munsi wa kabiri yatangaje ko batewe impungenge zikomeye n'ibitero vy'amabombe inteko za Israeli zibandanya gukora mu bice biri hagati mu ntara ya Gaza yavuze ko ivyo bitero vyahitanye abanyapalestina barenga ijana kuva ku munsi w'imbere ya noel sef mugango yavuze ko inteko za israel zitegezwa gufata ingingo zose zishoboka kugira zikingire abasivili uburusiya bwagabye ibitero muri ukraine bukoresheje utudege mirongo ine na dutandatu tutagira abadereva bita drone nk'uko byatangajwe n'igisirikare cya ukraine kuri uyu wa gatatu igisirikare kigwanira mu kirere ca Ukraine catangaje ko casambuye drone mirongo itatu na zibiri kuri mirongo ine na zitandatu zakoreshejwe muri ivyo bitero izitari nke muri zo zarashoboye guturikira mu bice birimwo ibirindiro vy'inteko za Ukraine cane cane mu ntara ya Kherson umushikiranganji ajejwe intwara yo hagati muri Ukraine iho Klimenko yavuze ko ibitero vya muzinga Uburusiya bwakoze ku muhingamo ku munsi wa kabiri vyasambuye ikibanza abantu bafatiramwo amatereni mu ntara ya Kherson ni mu gihe bari barindiye itereni bakura muri ico kibanza Klimenko yavuze ko ivyo bitero vya muzinga vyahitanye umupolisi vyongera bikomeretsa abandi bantu bane ivyo bitero vy'uburusiya vyakurikiye igitero ca misile Ukraine yakoze ku munsi wa kabiri ku bwato bw'ingwano bw'uburusiya mu ntara ya Crimea igisirikare kigwanira mu kirere ca Ukraine catangaje ko cakoresheje misile zirasa kure ubushikiranganji bujejwe kwivuna abansi bw'uburusiya bwamenyesheje ko igitero Ukraine yakoze cononye ubwato bwitwa Novocherkas mu kibanza bwarimwo citwa Feodosia Sergei Aksionov uramatari w'intara Crimea yashizweho n'Uburusiya yatangaje mu butumwa kuri Telegram ko igitero Ukraine yakoze cahitanye umuntu umwe gikomeretsa abandi babiri
urakoze fidele niyo ngabo kuri aya makuru avugwa hirya no hino ku isi mukomeze kumva radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ikumvikanira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi niko mirongo migufi ya shotuweve kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa interinete kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vewa akadomo koma no ku mbuga za facebook youtube na instagram instagram aderesi yacu ni voa radiyo yacu
iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva izayindwi gushika izayindwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
muri repubulika ya demokarasi ya kongo abantu batari bake bakomerekeye mu myigaragambyo yari yateguwe n'abashaka atavuga rumwe n'ubutegetsi bwo kwamagana ibyavuye mu matora fidele niyo ngabo iyo myerekano yari yiyamirijwe n'abategetsi yari afise intumbero yo kunebagura no guhakana ukuntu amatora yagenze abanyapolitiki batavuga rumwe na leta biyamamarije amatora y'umukuru w'igihugu yabaye hagati y'itariki mirongo ibiri n'itariki mirongo ibiri n'imwe igihugu kwezi kw'icumi na kabiri n'abaserukira amashyirahamwe aharanira inyungu z'abanyagihugu abanyapolitiki batavuga rumwe na leta biyamamarije amatora y'umukuru w'igihugu yabaye hagati y'itariki mirongo ibiri n'iya mirongo ibiri n'imwe igihugu kwezi kw'icumi na kabiri n'abaserukira amashyirahamwe aharanira inyungu z'abanyagihugu bari basavye ko haba imyirekano yo kwiyamiriza ivyo bavuga ko ari amatora y'ikinamico yabaye basaba ko afutwa umushikiranganji w'intwara yo hagati pire kazadi ku munsi wa kabiri yari yatangaje ko iyo myiyerekano itazorekurirwa kuba yatangaje ko intumbero yayo kwari ukugeramira amatora aheruka kuba ko kubera izo mvo leta idashobora kureka ngo abe abatavuga rumwe na leta bari biyemeje kugira imyiyerekano bari basavye aba bashigikiye guhurira mu micungararo y'ibiro vy'umukuru w'igihugu icicaro c'inama nshingamateka no hafi y'ikibuga citiriwe intwari bari bategekanije ko abari mu myiyerekano bari gutera baja ku cicaro c'urwego rw'igihugu rujejwe gutunganya amatora seni yamara abapolisi bajejwe kurwanya imigumuko barabujije amakoraniro ayo ariyo yose kuba barakoresheje imyuka ibabaza mu maso ku bashigikiye umunyapolitiki atavuga rumwe na leta Martin Fayulu bari bahuriye imbere y'icicaro c'umugambwe wiwe mu gihe urundi rwaruka rwari mu myerekano rwariko ruturira amapine y'imodoka ku ibarabara rija ku nyubakwa y'ibiro vy'umukuru w'igihugu abanyekongo bagera ku miliyoni mirongo ine n'ine biyandikishije gutora bari bahamagariwe gutora umukuru w'igihugu abashingamateka bo ku rwego rw'igihugu n'intara hamwe n'abahanuzi bo mu makomine ku itariki mirongo ibiri y'uku kwezi kw'icumi na kabiri bivuye ku bibazo bitari bike vy'ibikoresho vy'amatora amatora yarongerejwe umunsi umwe akaba yarabandanije gushika kuri noel mu bice bimwe bimwe biri kure cyane mu gihugu ibiharuro vya mbere vy'ivyavuye mu matora y'umukuru w'igihugu vyerekana ko perezida felix chisekedi ari imbere biboneka n'ibice mirongo irindwi n'icenda ku ijana vy'amajwi chisekedi ari ku butegetsi kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icenda ariko arondera ikiringo kigira kabiri c'imyaka itanu hisunzwe ibiharuro bihari gushika ubu ku majwi agera ku miliyoni zitandatu amaze guharurwa moise katumbi yahoze ari buramatari w'intara itunze ubutare ya katanga ari mu kibanza ca kabiri n'ibice cumi na bine ku ijana vy'amajwi akurikirwa na martin fayulu yatsinzwe mu matora yo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani n'ibice bine ku ijana vy'amajwi abandi banyapolitike biyamamaje bagera kuri mirongo ibiri ntibashikanye igice kimwe ku ijana c'amajwi muri bo harimwo dr denis mukwege yatsindiye agashimwe k'amahoro kitiriwe nobel mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani yoba yarangije mu kibanza c'icumi na rimwe n'ubusa n'ibice cumi na bibiri ku ijana vy'amajwi kuva ku itariki mirongo ibiri y'ukwezi kw'icumi na kabiri abatavuga rumwe na leta bari batangaje ko amatora yaranzwe n'akajagari gakomeye bariyamirije ibitagenze neza mu matora musenyeri mukuru w'ikinshasa yavuze ko aya matora yari akajagari gakomeye cyane kari kateguwe yarasavye abanyagihugu kwifata hari impungenge zikomeye cyane ko hashobora kuba icuka kibi gikomeye igihe uwatsinze amatora y'umukuru w'igihugu aheruka kuba azotangazwa mu gihugu caranzwe n'uruhagarara rwa politike n'ubwicanyi umushikiranganji w'intwaro yo hagati pire kazadi yatangaje ko leta yafashe ingingo zose zikenewe kugira amahoro n'umutekano bibandanye gusasagara mu gihugu umuvugizi wa leta patrick muyaya yahumurije abanyagihugu ko ata kajagari kazohaba yavuze ko abatavuga rumwe na leta botegerezwa kurindira iherahezwa ry'ibyavuye mu matora by'agateganyo kugira bashobore kubyitwarira muri sentare ijejwe kubahiriza ibwirizwa nshingiro nk'uko bitegekanywa n'amategeko urakoze fidele niyongabo imvura nyinshi yaraye yibasiye umujyi wa bukavu uri mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo yica abantu makumyabiri ndetse ikomeretsa abandi batanu yangiza n'ibintu byinshi birimo amazu n'amamodoka uvira vedaste ngabo amakuru dukura mu masoko yacu yizewe yo mu mujyi wa bukavu aruzuzanya ku ngaruka z'imvura y'imyuzuri yateje bimwe mu bice byibasiwe n'imvura yangirije ibintu byinshi ndetse yica abantu benshi birimo karitsiye nyamugo nyakariba nkafu ntenderi ndetse na cikonyi aho ni mu burengerazuba bw'umujyi wa bukavu muri karitsiye ya nyamugo muri aveni indistiriyeri amazi y'imvura yarengeye zimwe mu modokari ahandi naho yasenye amazu mu gihe ahandi naho hari imiryango yarengeyeho n'ibyondo muri karitsiye ya nkavu hari aho imyuzure yazanaga imirambo ibintu byo mu mazu ibivanye ku mazu yubatse ku misozi ikabijugunya kuri place de l'independance aha ni ahantu hakunzwe gukorerwa amanama ndetse n'iminsi mikuru iranze byemveni ni umuturage utuye mu mujyi wa bukavu muri komine ya kadutu yibasiwe n'iyi mvura ahangaha i bukavu habaye imvura nyinshi yangiriza ibintu byinshi amazu arabomoka abantu bagwa mu mazu ubu nyine amakuru mfite ni uko muri komine dibanda ahantu hitwa mukukwe hariho hariho famiye inzu yaguyeho haguyemo abantu batatu ahandi ni muri komine ya kadutu ahantu bita nyaruzinya haguye mu nzu umupapa n'umumama uwo mugore yaranakuriwe nawe abo ngabo bitavye imana kurondwa mushagarusa wo muri kartiye nkavu yemeza yuko hari umuryango w'abaturanyi be bishwe n'imyuzure imvura ejo yari ihari kandi ijoro mpaka ubu nyine iracyari kwiga ariko noneho nyine aba umfurege umwe ngo ngo bagwita ngo kawa twawuzuye amazi yose nyine ukawuzura nyine amazi kandi nyine iyi nzu yari igiye nk'inyine ibana n'iyo niyo mufurege noneho umufurege nyine ukawuzuramo ari kuwuzura ukajyana inzu inzu ikagenda hamwe na famiye yose nyine iri hano nijoro bakabijana byose ku bwa hipocrate murume umuyobozi wa sosiyete sivire muri komine ya kadutu avugana n'ijwi rya amerika ku mugoroba wo kuri uyu wa gatatu yasobanuye yuko abantu bamaze kumenyekana ko bishwe n'imvura kuri ubu barenga mirongo ibiri uyu muyobozi avuga yuko muri nyamugo hapfuye abantu cumi n'umwe muri karitsiye nyakariba batanu ndetse no muri karitsiye nkavu hapfuye abantu babiri
wengi wamefariki na hiyo kushuka udongo.
abantu benshi bishwe n'inkangu makumyabiri nabo muri komine yacu ya kadutu bagira n'umwe muri rubanda ni batatu ababuze ni batandatu abandi nabo dukomeje gushakisha muri ibi bihe by'imvura umujyi wa bukavu ukunze kwibasirwa n'inkangu bitewe n'uko hari abantu bubaka ahadakwiriye abandi nabo bakajugunya imyanda irimo amacupa n'amasashe mu ibarabara bityo bigatuma amazi aburaho anyura bitewe n'uko nta mifurege gasore felix ni umuturage utuye muri bukavu gusenya amazu bukavu imyubakire yaho jamujyambere bukavu yubatse mu dusozi twinshi duhanamye ugasanga imvura iguye ugasanga n'ubutaka bwaho ntibufashe cyane bugatuma gusenyuka abantu bagapfa abandi abantu benshi bavuye mu biturage baza bavuye kubera umutekano muke ugasanga aho bagiye kubaka ni ahantu kabisa hataremerewe kubakwa ariko nyine kubera ko nta kundi baba bavuye iwabo basanga bubaka ahantu hatari hazima iyo ni impamvu igera kabiri isa n'aho abaturage barenze uyu muhanda kabisa abahitanywe n'iyo myuzure bajanywe mu buruhukiro bw'ibitaro bikuru bya bukavu mu gihe umuhanda nawo wari wafunzwe kubera iyi myuzure abashinzwe amabarabara bawufunguye vedase ngabo ijwi rya amerika uvira
bakunze baradijwi rya amerika mutuye mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira radiyo kominoteri la voix de mikeno ibunagana ni ku murongo wa fm mirongo ugwenda n'ugwenda n'ibice birindwi radiyo ngoma na amani mu mujyi wa baraka kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice umunani radiyo baraka fm nayo iri mu mujyi wa baraka ku murongo wa fm mirongo ugwenda na kane n'ibice bine radiyo kominoteri de la verite ikorera mu mujyi wa kiwanja kuri fm mirongo cyenda n'icyenda n'abadukurikira bari mu majyepfo ya uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radiyo ijwi riyobora voice of muhabura ku murongo wa fm mirongo urunani n'umunani n'ibice icyenda ni radiyo ijwi ry'amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
mukomeje kumva radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda abagore bakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka baciye ku mupaka wa gatumba uhuza uburundi na repubulika ya demokarasi ya kongo baravuga ko bahura n'inzitizi nyinshi zirimo kutoroherezwa kwambutsa ibyo baba bashoyemo amafaranga kumara umwanya munini ku mabariyeri kutamenya ibicuruzwa byemerewe kwambuka uwo munsi kandi bamaze kubirangura n'ibindi bibazo bitandukanye birimo impapuro z'inzira inkuru irambuye teri ndayishimiye iyo kumiba bariyeri imwe tukajabuka cyarimwe tugenda ikindi kibazo dukunda guhura nacyo cyo gusohoka cyane cyane dutashe umva tuba dutashe twarushe abo bakenyezi basanzwe baca kuri uwo mupaka bimwe mu bicuruzwa abo baba bafise bigwiriyemo imihwi hamwe n'ibyamwa bitandukanye uburobe n'ibindi birimo amazi y'ibarafu baba babanje gukanyisha iyo uganiriye nabo bakwakiriza ibibazo bagira muri urwo rugendo rwo kujabukana ibidandazwa babivanye mu burundi babijana mu gihugu kibanye ca kongo bimwe muri ibyo ni uko hari igihe barangura bashika ku mabariyeri bakababwira ko ico kidandazwa uwo munsi kitemerewe kujabutswa amabariyeri menshi bacako bikabatebya gushika iyo baja ntibararoswa kandi ikarita y'urugendo mu buryo buhoraho hakiyongera koko batagira ahantu babika ibidandazwa byabo ku mipaka mutoni oliva ni umudandaza muto muto haba ni uko botworohereza twebwe nk'abadandaji bakora urudandazwa ruto ruto njabuka mbibi kuko izi ntambamyi zose zigira twebwe badandaji bato bato abadandaji banini banini bazakozi bashikira ikindi avuga ni ikijanye no kutamenya amakuru yo ku mupaka ku bijanye n'ibidandazwa byemewe bemerewe kujabutswa umunsi ku wundi umva dushaka iradiyo iba iri hajya nko kuri frontiere hejuru buri muntu wese ategerezwa kumenya ati umupaka ejo uzoba wifashe uku nimba njyewe n'umunsi nari nashoye nka manderena nkaca ndengana n'umuyobozi bavuga yuko ejo manderena zitazorengana camenya ingene mpindura ibindi mugenzi we yankundiye fideline nawe akora urudandazwa rw'imiwi n'uburobe ndetse n'inkoko asigura ko iyo basanze bitemerewe kwambuka abarinda umupaka babibika bakabishira kuri posite ya polisi canke bakabihereza abantu tujabukanye nk'ibintu tutajya ku mupaka tugaca tubwirwa yuko ibintu bitemerewe kujabuka uyu munsi bigasaba yuko babitunyaga bamaze kubitunyaga bagaca bajya kubirunda muri burigadi cyangwa bakabihereza abantu bari mu mahema bitwarwa n'umushefu de posita wo muri birigade iyankundiye avuga ko ingaruka zica ziba nyinshi kuko urudandazwa rwabo ruca ruhagarara ahasaba inzego zibishinzwe kubasangiza amakuru hakiri kare umbo runiniya rwose nka byo umukenyezi ndinze nkura nk'ibihumbi amajana abiri muhira ngiye kurangura maze kurangura mvuga ati ko nshoye kugira ndandaze ndonke n'ibihumbi mirongo ibiri byo gusumira abana ariko bamaze kubintwara ncangira uruhombo runiniya rwose barica ko clarisse nawe mu byo ashorera muri congo harimo amazi y'ibarafu avuga ko kuja kudandariza muri congo bimutunze ushobora kwicara nkarungika umugenzi wanjye turi kumwe muri koperative akadandaza hama naje nkigumira muhira kandi tugakora ibindi bintu byacu neza hambavu y'ibyo umukenyezi clarisse asaba ko hoshigwaho imashini ku mipaka zibafasha kubika ibicuruzwa byabo bitahononekarira asaba kandi gukarihirizwa ubwenge no gukora amashuri ingendo kugira ngo bamenye uko abandi ku yindi mipaka bakora turifuza ko bodukarihiriza ubwenge uyu mugambi mushasha akomeza turifuza ko bodufata mu maboko mu kutugwiriza nk'imashini zo ku zigama ibidandazwa byacu boduhuza n'abandi bakorera ku mbibe zitandukanye kugira turabe ku mipaka ikindi abo bakenyezi basaba ni udukarita twobafasha kujabuka tudasaba kongerererwa iminsi twagenewe abadandaza bato bato no kubarosa amategeko amabariyeri nayo avuka umunsi ku wundi agakurwaho serivisi bakazisanga ahantu hamwe ndetse bakanemererwa guca ku mupaka inshuro zirenze imwe kuko hari igihe ibyo bashoye bihera bakaja gufata ibindi berekana ko kugira ushike ku mupaka wa kongo n'u Burundi hari bariyeri zirenga zine bahagarara ko berekana ibyangombwa ibyo bavuga ko bibatesha umwanya munini cyane iyo batashe batebye naho ngo hari igihe barara ku kiraro kubera basanze bariyeri bazugaye ibyo bigaterwa n'uko batangura kudandaza batebye bigatuma bataha bwije kuri ibyo bibazo byose bishikirizwa n'abo bakenyezi umushikiranganji mu byajejwe harimo ubudandaji Marie Chantal Nijimbere aremeza ko ibyo bibazo bihari kandi bizingamitse abakora urwo rudandazwa ndengambibe mu mpera z'ukwezi kwa cumi na kumwe uyu mwaka haratangujwe umugambi wo korohereza abakora urwo rudandazwa ukaba wanatangurijwe ngaho mu gatumba intara ya Bujumbura Marie Chantal Nijimbere yamenyesheje ko uwo mugambi uzoba inyishu kuri ibyo bibazo muri uwo mugambi ahanini harimo gushyiraho inyubako nziza zikwiye isaba ukuzukuri mu byo mwashikirije zose mwasimwa n'abapasoni nabaremesha yuko nk'uko mwabiyatse n'abariko barategura uno mugambi bamenyesha yuko uyu mugambi uje kwishura ibibazo bimwe bimwe mwari musanzwe mufite urwo rudandazwa rukorwa n'abakenyezi ngo rubagirire akamaro bagatunga imiryango yabo abo bakenyezi barizeye ko bazova mu rudandazwa ruto bagashika ku rugero rw'abadandaza banini niboroherezwa mu nzira bacamo baja kudandaza ubushikiranganji bw'ubudandaji bumenyesha ko hazubakwa ibivuko bitandukanye amabarabara ajayo hamwe n'inyubako nziza kugira ngo abadandaza boroherwe thierry ndayishimiye ijwi ry'amerika kigali
mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavidewo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugendera mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibaraje ishinga mukoresheje urubuga rwa facebook voa radiyo yacu canke inomero yacu ya whatsapp ikurikira agasaraba rimwe kabiri zero kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe ijwi ry'amerika ni radiyo yanyu iyi ni radiyo ijwi ry'amerika abatwumva mwese aho muri hose mugume mu byishimo bya noheli dore ubutumwa bwa noheli bw'umuyobozi wa kiliziya gatolika nyarwanda nyir'icyubahiro antoine cardinal kambanda arikepisikopi wa kigali
noheli nziza kuri mwese n'imiryango yanyu n'inshuti zanyu n'abaturanyi noheli nziza ku miryango iba yateranye ndetse bamwe bavuye hirya no hino badaherukana kugira ngo mwifatanye gusangira noheli no kuyizihiza noheli rero ni umunsi mukuru mwiza w'umuryango yezu kirisi umwana w'imana n'umukiza wacu umuremyi w'ijuru n'isi yemeye kuza kuba umwe muri twe no kubana natwe ahitamo kuvuka n'umuryango urwo rutagatifu rw'i nazareti bitugaragariza agaciro gakomeye k'umuryango ariyo mpamvu rero noheli ku buryo bw'umwihariko aba ari umunsi mukuru w'umuryango yezu kirisitu ni urumuri ni urumuri duhishurira ukuri k'ubuzima n'ukuri k'urukundo imana dukunda ikaduhishurira ko turi abavandimwe bahujwe n'umubyeyi umwe imana data ariyo mpamvu rero yezu umukiza watuvukiye ari umwami w'amahoro kuko iyo abantu bamenye ko ari abavandimwe barushaho kubana kivandimwe mu rukundo ntihagire icyo bapfa iyo hari icyo badahuje bakabyumvikanaho ariko hatageze uwangundi cyangwa se umugirira nabi niyo mpamvu rero ari umwami w'amahoro noheli irangwa n'urumuri urumuri rwarasiye hejuru ya beterehemu ijuru rigakinguka abamarayika mu ijuru bakadusogongeza ku birori biri mu ijuru niyo mpamvu umunsi mukuru wa noheli ni umunsi mukuru w'isi yose ku bantu bose ku isi abamarayika bararimbaga bati imana nisingizwe mu ijuru n'abantu ku isi bagire amahoro duhishurira rero ibirori byari mu ijuru basingiza imana
ubutumwa bwa noheli bwa karidinali antoine kambandari cy'episkopi wa kigali ab'ijuru baririmba noheli niyo ndirimbo dusorejeho ikiganiro iwanyu mu ntara dukomeje gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo dore umugani uyu munsi umwana utabwirwa yica inyoni itaribwa umunsi mwiza mwari kumwe na venuste nshimiyimana Oh.